iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha u rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida ubuyobozi bwishimira ko muri iyi myaka akato kakorerwaga abanduye virusi itera sida kagabanutse akato ni ikibazo tumazemo igihe eh, ubu kagiye kagabanuka bikomeye ariko muri raporo nshya ubushakashatsi bwas- bwasohotse mu mezi make ashize akato gasigaye mu rubyiruko uwo ni muganga sabe nsanzimana uyobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda tukivuga ibijyanye n'uyu munsi wahariwe kurwanya indwara ya sida zimwe mu mpunzi z'abarundi zanduye iyo ndwara zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr kuziha igishoro kugira ngo zishobore gukemura bimwe mu bibazo zifite birimo kutabona ibiryo bihagije mu gihe banywa imiti itsinda rigizwe n'intumwa z'igihugu cya Bahrain riri muri Israeli mu biganiro bigamije kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi n'abiri isi yongeye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida uyu munsi ubaye mu gihe isi ihanganye n'icyorezo gishya cya virusi ya korona ibyo bikaba bitoroheye abagendana ubwandu bwa virusi ya sida inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu oriyani itanga ishaka kuri uno munsi wa kabiri isi yose yibutse umunsi wahariwe ikiza ca sida amashyirahamwe atandukanye ku isi arabandanya kugaragaza akamaro ko kwitaho abantu bagendana umugera utera ico kiza hamwe no kwibuka abantu cahitanye ikiza ca sida cibutswe mu gihe ku isi hose hari ikindi kiza cadutse ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kurwanya ikiza ca sida onu sida bivuga ko ivyo vyatumye abantu bagwaye umugera utera sida bagira ibibazo bikomeye mu kutavugwa neza canke mu kutaronswa imfashanyo ikwiye ivyo navyo bikiyongera kwikumirwa n'akarenganyo abagendana uyu mugira bakorerwa ivyo biro mpuzamakungu bisaba amareta kongereza imitahe n'utwigoro two kurwanya umugera utera sida n'ibindi biza onusida ivuga kandi ko iyaba inzego z'ubuvuzi zari ziteguye kurwanya indwara zitandukanye vyari korohera isi kurwanya ikiza gishasha ca korona ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu onu vyerekana ko hashobora kwibonekeza abantu bashasha bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitatu n'ibihumbi amajana abiri na mirongo icenda na bitatu bashobora kwandura sida mu gihe ico kiza gishobora guhitana abashika ku bihumbi ijana na mirongo ine n'umunani mu myaka ibiri iri imbere bitewe n'ikiza gishasha ca korona itsinda rigizwe n'intumwa z'igihugu cya Bahrain riri muri Israeli mu biganiro bigamije kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi Fidel Niyongabo niwe waduteguriye iyi nkuru umugwi ugizwe n'abategetsi mirongo ine ba bahrain bashitse muri israel uno munsi ku wa kabiri mu biganiro by'iminsi ibiri bishimikiye ku vyerekeye gukomeza ubufashanya mu vy'ubutunzi n'ivyerekeye ingenzi ni nyuma y'uko israel na bahrain biteye igikumu ku masezerano yo kugirana imigenderanire myiza mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka bitegekanijwe ko babonana n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa israel gabi ashkezani hamwe n'umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu bahrain yakurikiye emira zunze ubumwe z'abarabu mu gutera igikumu ku masezerano yo kugirana imigenderanire na israel yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za amerika ni igihugu kigira gatatu co mu kigobe c'abarabu cabigenjeje nk'uko mu gihe emira zunze ubumwe z'abarabu kigira ica kane vyari bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa israel gabi ashkezani agendera bahrain muri iyi ndwi yamara urwo rugendo rwarahagaritswe ingingo yo guhagarika urwo rugendo yakurikiye igandagurwa ry'umuhinga akomeye cyane mu by'ubumenyi w'igihugu cya iran abategetsi ba iran bagirije ibiro bijejwe iperereza vya israel mossad ku igandagurwa ryiwe mu kwezi guheza umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa bahrain abdelatif al zayani yaragiranye ibiganiro mu gisagara cya yeruzalemu n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo yari mu rugendo rwo gusezera barakoze bagenzi bacu oriane itanga ishaka na fideli niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida ubuyobozi bwishimira ko muri iyi myaka akato kakorerwaga abanduye virusi itera sida kagabanutse ariko bukongeraho ko ako kato kakigaragara mu rubyiruko ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri mu rwanda akato ni ikibazo tumazemo igihe eh, ubu kagiye kagabanuka bikomeye ariko muri raporo nshya ubushakashatsi bwasohotse mu mezi make ashize akato gasigaye mu rubyiruko gasigaye mu rubyiruko rugirira bagenzi babo eh, ndetse hamwe na hamwe nko mu mashuri ahandi bahurira ugasanga niho dusigaye gushyira ingufu cyane Eh, ubundi akato katerwaga no kubona umuntu n'amaso ukavuga uti ngwiriya sida nguriya arayirwaye biragaragara uyu munsi kubera n'iyi miti abantu bivuza kare bipimisha kare icyo cyagiye gituma akato kagabanuka cyane kuko utakibona umuntu ngo umusomemo uburwayi runaka ariko mu rubyiruko aho hasigaye eh, niho nicyo gice numva twanaheraho uyu munsi eh, dutekereza ngo niki twakora mu cyiciro gisigaye ngo tuzagere kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana ubu uyu munsi turi kuri mirongo icyenda y'abarwaye babizi mirongo icyenda y'aba- y'abarwayi bafata imiti na mirongo icyenda y'abafata imiti ikabagiraho u- u- ubuzima bwiza mirongo icyenda na gatanu rero niyo eh, kurwanya iyo sitigima isigaye eh, numva twazayongeraho ikaba mirongo icyenda na gatanu ya kane ubundi twari tuzi ngo eshatu iyo ya kane yo kurwanya sitigima ngira ngo saje arabizi tumaze igihe tubi- tubiganiraho ni ikibazo kiracyahari ariko ikibazo buri gihe cyamenyekanye bari inzira yo kugikemura tukivuga inkuru ijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya indwara ya sida imibare igaragaza ko muri afurika abantu barenga miliyoni makumyabiri banduye agakoko gatera iyo ndwara abarenga miliyoni imwe irabahitana buri mwaka iyo batabonye imiti zimwe mu mpunzi z'abarundi zanduye iyo virusi zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kuziha igishoro kugira ngo zishobore gukemura bimwe mu bibazo zifite birimo kutabona ibiryo bihagije mu gihe banywa imiti baganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ikibazo mbona bo- amashyirahamwe yodufasha na na hasiri ikadufasha ni uko boduha umutahe natwe tuka- tuka- tukakora u- ubuzi nk'abandi tukadandaza kugira ngo ya mata tuze turaronka naka- utuntu tuze tuze tura- turakaronka dufise ingorane dufise uburaro bubi twambara nabi turya nabi yembo nawe ko mengo bodufasha hanyuma hakurikuru agatahe akaba ariko tuza tuze twifashishamwo hariho ni- ni- n'igipimo tutabona muri ino minsi sedekati ibintu dushaka badufasha twarigeze kubasaba imitahe baratwandika ngo agomba baduhe imitahe umuntu bamuha ibinini hari aho bimwe ugaca usi- ura- urara urajugumira urabona ngaha haragera igihe hagahera n'amezi atandatu badapokeje nayo ikintu cy'abantu bitwa abagoye umugera bo bumenga babasa n'ababahebye aha anya rero ikintu tubona ahanini boduha ni umutahe kubera mu gihe bataradupokeza kugira umuntu azaza arikora kuri ako kanyungu ya- mu byo yacuruje kuko izindi mpunzi zijya kuko izindi mpunzi zose nta na kimwe babura mugabo dufatiye kwijya miti twe tunywa imiti y'inguvu cyane nka jyewe nahora mpima ibiro mirongo itandatu n'indwi ubu nsigaranye ibiro mirongo ine na bibiri urumva ko bihambaye kubera iki bivanye n'injyanke ku- kubera uri- uriyijya miti bisaba yuko ujya ugahaga nka jenda itayigange mu gihe ntitayigange ubona n'ubijya nkajyana n'ijya miti bigakunda yuko bishoboka yuko ingufu ziyongera cya- ikindi naco aha muri iyi myaka itandatu tumaze ngaha bamaze kutugirisha amasedekatire rimwe nta kindi kintu badufasha tuvuze ibyo ba- tuvuze ibyo basedekate ngo niturindire niturindire urumva rero aha anya turi mu bibazo byinshi tutagira mbere n'ukuntu twona bifata jemere icyo mbona dufate nko mu burundi tukiribereye mu burundi wacu bagufasha ku kwezi ku kwezi ku kwezi mugabo ngaha ubuyi nturonka ikintu cyose cy'umuntu arwaye nturongo ikibazo cya sedekatere ntabwo dufite ibipimo kwiyo ibyo gipimo kibuvira tikenewe wirihira hano mu nkambi ifoto amaze imyaka itanu n'inusu tuyuma itandatu amaze wa sedekatere rimwe nabwo ntayo yaronse bose nanjye ntayo naronse we baguha umuti genda nk'umuti bagugenda urwaye wabyibye ukuguru wagenda wabwira uti imiti yanyanyiye bakubwira ugenda nk'umuti gusa genda nk'umuti uzokira nta sedekatere ntumenya abasuda bawe umubiri bageze aha bagabanutse cyangwa baduze ntibaguhindurira umuti ni gumwe wonyene twifuza ko abaga- boduha abaganga badukurikirana kuko iyo twaje tuva mu me- mu mezi atatu muganga yagukurikirana aho- aho- ahugira ibipimo amasedekati akakumenya abasuda bawe aho bageze akamenya n'umuti aguhindurira nako hano ni ni umuti gusa uriya nyene ni kunywa gusa umubiri uzaye ibidodomvye mu maso waza n'ibiherehere wavyimba ibintu mu mahamu no mu ma- mu izosi bakuba bayangurugere nk'umuti gutyo gusa baduhindure n'abaganga mu bazoba bakoze batwitaho badukurikirana nk'abagwayi nabo tumenye ko batwitayeho nk'abandi bantu buyi bavuga ubwigu urakenewe iriya miti irakaze cane iriya miti irakaze uyinyoye urabonerwa nk'uwanyoye ikanyanga iriya miti yasidanye uyanyoye ubonerwa nk'uwanyoye urumogi nk'uwanyoye droge ndazisumbye urumogi uyinyoye ku murango aho urabonerwa ukamera nk'umusinzi nyine wasinze hano mu nkambi tujya imwe noneho nk'ubu turahapokera kurya uba muri iriya miti utara- utata- utatufise ufungura urariye isombe rigaragara ugahita uzungurirwa wahagaruka ukabona inzu- i- i- inzu ziko ziriruka twe bya- byatuyobeye kuwuheba ntuwuhebye byatuyobeye ibyo tu- iyo- iyo tumwe tubi- tu- tu- turi bubigenze ibyo tuba twifuza umutahe tumaze ngo nkuriya mutahe tuzoza twigurira muri muri agatahe dufise twigurira kaya kabuyi mu gihe batarakazana twigurira n'agasukari gutyo bizoduha ingoga zo kunywa umuti tunywe neza amagara yacu amere neza murabona ko dufata iyi miti ikaze ariko ikumbure sa muri iki gihe dufise ingorane z'indenga imaze kwinjira mubwire rero sasa udafise twa tuntu kugira ngo urekipere n'ujya muti urashobora no kuwuhagarika kubera ko ubona ko udafise ububasha kugira ngo uwunywe kuko urawunywa ukawuca uwugaragura nturonke kuko bijya bisaba ko uwujya muti uca uronka imfungurwa zikwiye mu burundi ho imihango yo kuzirikana umunsi wahariwe kurwanya indwara ya sida yabereye mu ntara ya kayanza mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na dr sylvain nzeyimana uyoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu burundi aravuga uko uwo munsi wagenze n'uko iyo ndwara yifashe mu gihugu uyu munsi nk'uko mubizi ku isi yose ni umunsi wahariwe kwibuka no gushyigikira abantu bagendana umugera wa sida rero uno munsi uwo munsi mu burundi wahimbarijwe mu ntara ya kayanza eh, muri stade y'igatwaro Eh, ikaba uwo munsi habaye abantu bajejwe amagara y'abantu mu burundi bashitseyo nk'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida abaserukira eh, ishyirahamwe rya onu rijejwe kurwanya sida unaids abaserukira iyo iyo bita unfpa n'abaserukira eh, oms isanzwe iharanira eh, amagara y'abantu ku isi yose dogiteri ngo tubwire muri iki gihe ikiza cya sida cyifashe gute mu burundi ubunye ikiza cya sida mu burundi duharuye ku biharuro vya nyuma vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuko ivyo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri bizoboneka mu mwaka uza Eh, duharuye abana eh, bagendana umugera wa sida abantu bakuze n'abana bagendana umugera wa sida mu burundi ni abantu ibihumbi mirongo umunani na bitanu muri rusange abakuze n'abagwayi bagendana umugera wa sida hanyuma eh, ugiye kuraba abantu ku mwaka bandukirwa na sida ni abantu igihumbi n'amajana icenda abantu bandukirwa ku mwaka ku mwaka hanyuma bagaharura yuko icyo bita prevalence y'iyo ndwara ni ukuvuga eh, igitigiri cy'abantu barwaye mu burundi eh, sida baharura yuko ari rimwe ku ijana Eh, rimwe ku ijana ni ukuvuga ku bantu ijana mushobora guhura umwe gusa niwe arwaye eh, eh, umugera wa sida aho ni mu bantu bafite hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine eh, n'icenda hanyuma abana bari munsi y'imyaka cumi n'ine nabo cumi n'ine barwaye ba- bagendana umugera wa sida na- na- bagera ku bihumbi icenda n'amajana ane muri iki gihe hadutse ikindi kiza gikomeye cyane rwose cya korona abo bantu bagendana umugera wa sida bitabwaho gute iyi mfashanyo irabandanya kubashikira ego gushika ubu eh, ivyerekeye kubu- kurwanya sida mu burundi bifashwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa global fund cyangwa fond mondial mu gifaransa iryo shirahamwe rero rirafasha ku vyerekeye umugera wa sida rikongera rigafasha ku ngwara ya malariya hamwe no ku ngwara y'igituntu gushika ubu abantu bose bagendana umugera wa sida bararonka imiti eh, ku buntu biciye muri iryo shirahamwe ribarihira iyo miti eh, barashobora gupimwa ku buntu eh, barashobora no kuronka uretse imiti yo gukinga mu- yo yo ku- yo kurwanya sida bararonka n'imiti yo gukinga no kurwanya eh, indwara z'ibyorezo gushika ubu eh, nta ndwaye n'umwe arasinzikara kubera icyo kiza cya korona n'uvuga nti icyo kiza cya korona iyo eh, kigakara nko mu bindi bihugu kumbura cyari gutera ingorane kuko gushika ubu eh, iyo ngorane ntiriboneketse mu mezi cyangwa imyaka yaheze hari ukuntu nk'abagendana mugera wa sida bakumirwa akamumotera abanyagihugu muri rusange akamumotera abagendana mugera wa sida eka akamumotera n'abajejwe kwitaho amagara y'abantu n'akanya ego eh, akamunotera ubwa mbere abantu muri rusange ni uko umuntu wese eh, akwiye gukingirwa aka- agateka kiwe kuba- kakubahirizwa umuntu wese naho yogwara naho yogwara in- eh, umugera wa sida naho yogwara iyi ndwara iyo ari yo yose akeneye gushigikirwa ntakeneye kandi kumva yuko ari ikivume canke eh, abantu ko bamuharura ivomo ngo ni uko agwaye mwabivuze yuko mu minsi iheze abantu bagana n'umugera wa sida bakumigwa ariko ubu siko bikimeze abantu ubunye baremanga ko barwaye sida kandi bagaheza baka mu, mu buzima bwa minsi yose bakubahirizwa bakaronka akazi wanashaka ku kazi bakaduga amapeta nk'abandi bagashobora no ku- no gutwara abandi ubunye ntibikiri ingorane eh, ahubwo nashaka gusaba cyane cyane abantu bagendana umugero wa sida yuko batokwikumira yuko cyane cyane bufata imiti neza hanyuma n'uwo baba bazi ko atayirwaye hakiri kare akipimisha cyane cyane kuko nk'abantu bakiri bato bakibyara bakagerageza bagakinga kuko ubu- uba wikingiye wenyine ariko uba ukingiye n'umwana uzobyara ubwa nyuma nagomba guhamagarira abantu bose gushyigikira abantu barwaye sida abantu bagendana umugore wose no kubashyigikira cyane cyane n'abantu bikumira aho nshatse kuvuga nko mu burundi hariho abantu abatwa usanga bata- bataronka amakuru nk'abandi canke hariyo abantu bahuza ibitsina babisangiye abo bantu rero baraheza bakikumira kubera yuko eh, babona yuko eh, bibonwa nabi eh, mu burundi nko guhuza igitsina ugisangiye n'uwundi muntu ni ukuvuga rero ntihagire uwo dukumira eh, kubera iki canke kiriya ntihagire umuntu yumva yuko eh, bahariwe ivomo tubashigikire kuko uno munsi urashobora kuba ukomeye ejo ukaba urwaye canke uno munsi urashobora kuba urwaye ejo ukavyara umwana akomeye ivyo onye aba arivyo abantu bazirikana dr sylvain nzeyimana umurongo w'ishyirahamwe ry'abaganga murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkuramutima buri mwaka guhera tariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe haba ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa mu burundi amashyirahamwe atandukanye ari mu bikorwa byo kumvikanisha akamaro ko kurwanya iryo hohoterwa mu bari ku isonga ry'ubwo bukangurambaga harimo madamu goyero marie goreti uyu akaba ari umunyamakuru wa radiyo ijwi ry'umukenyezi ikorera mu ntara ya gitega hari kandi na madamu ella uwimana uyoboye ishyirahamwe diaspora works for mercy ryita ku bagore n'abakobwa mu burundi kuri mikoro ya mugenzi wacu liyane itangishaka umunyamakuru bwoyero aravuga uko ibiganiro ategura bifasha abagore egoma tugiye kuraba hirya no hino usanga eh, abakenyezi barashobora kujya hamwe bagaheza bakaganira hanyuma ingene baganira na cyane cyane eh, baba bahurikiye mu mashyirahamwe aho umuntu iyo agiye kubaraba abasanga hariho n'abandi nyene usanga baza eh, nyene bakaza ku iradiyo bagatanga ibiganiro bijyanye n'ukungene bo nyene aho bavuye na cyane cyane nk'aba- bavuye ahantu habi eh, bari ba ntaho nikora hama bagaheza ugasanga baraduze twebwe mu burundi dushaka tuvuga yuko baca bacika ba nikora hanyuma ikindi naco ikindi naco abakenyezi nyene eh, nabo nyene ari nk'uwafise nk'amabi yakorewe arashobora kuza kuyavuga hanyuma iyo yavuze hariho ushobora kuvuga ati "Ura- murayavuga muracika ikiganiro ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi hariho n'uwundi nawe aca avuga ati naho ndabibabwiye mugabo muzoraba ingene eh, mufuma mubicishamo nka kirya gihe tuba turiko eh, turaganirira abantu ku iradiyo bidacita animasiyo turasigurira abanyagihugu nk'ibintu tuba tubona biba biri mu micungararo eh, na cyane cyane bijyanye n'amabakorerwa abakenyezi kuko muri icyo gihe tuba turi ko turakebura nk'abagabo tukavuga nk'ibintu biba byarabaye ariko tutadoma ku izina ku ku babikoze hariho n'abandi bahora baca biyumvira ba- biyumva batumva bya bintu byacu byarashyitse ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi
ibyo byo byo none ntibyoba ah, bishobora kongereza ibibazo mu kibano kenshi bigenda gute nk'iyo abantu bumvise ko ah, hari ikibazo cyane cyashyitse ku iradiyo ntibyongerereza amabi u- ubona bica bigenda gute akenshi ahubwo abantu benshi na cyane cyane abakenyezi iyo hari ikintu kibaye ki- babona yuko kibabaje baca bashaka yuko cyovugwa ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi kugira ngo cyumve benshi Mm.
hariho rero ego mwi- mwigeze kuvuga yuko hoba hariho nk'abantu kumbure bo babaca babamenasa cyangwa babafata nabi Mhm.
muri icyo gihe eh, muri icyo gihe bamwe bamwe kuko barazi yuko iradiyo ijwi ry'umukenyezi na cyane cyane rikunda kuvugirwa ko hariho nk'ibintu by'amakuru eh, ibyo- ari amakuru yo yo murumva yuko aca aba- aca avugwa n'ingoga Mm.
n'ibiganiro na bimwe na bimwe bimwe niyo bibaye eh, nabyo nyine hariho bamwe bamwe bashima kubivuga nk'ibyo byose by'abakenyezi bumva yuko eh, baba bahohotewe hari igihe nyine umubajije uti jewe none ibi biki kibazo cy'iwawe ushaka yuko tukivuga ku iradiyo ko dufata ikiganiro benshi barasho- barabyemera hanyuma rero tugaca tugicishako Mm.
hariho bamwe bamwe nyene eh, bamwe bamwe hariho abo eh, usanga nk'abantu bace nk'abagabo babo baciye babamenasa Mm.
ariko bo bo kubera baba babonye baba bavuze ukuri hariho igihe nyene ataco bibabwira kuko urumva n'ubundi ko mu- no mu kibano mu nzu iwabo ata amahoro baba bafise Mm. Eh, twaganire n'umushinga ntahe eh, ndayegamiye ku bijyanye n'amaclub de radio ni ukuvuga aho abanyagihugu baza bakicarana bakaganira ku kibazo runaka Ah, byumvikana ko aho baba bari kumwe barahabwa inyigisho barahabwa impanuro Ah, zimwe mu nyigisho mutanga ah, haba ari nk'abamenyeshamakuru cyangwa nk'aba- nk'abahanuzi Ah, ni izihe nyigisho ah, ziba zitunganijwe gute inyigisho na cyane cyane duha abo mu maradiyo club turabaha ukungene bashobora kwitunganya nabo nyine bakiteza imbere nk'igihe baba bategerezwa kwicarana kugira ngo bahure eh, baganire ari nk'ibyo ba- bumvise nk'ibiganiro byoba biri- twaba twaracishije ku iradiyo cyane eh, bijya byo ku- eh, kuganirira abenegihugu nk'ibintu bijyanye n'iterambere hari igihe bo nyine eh, bategerezwa eh, bagashinga umunsi w'uko- w'uko bategerezwa guhura icyo kibahuza rero barashobora gutegekanya ibikorwa ari nk'ibikorwa byo mu mirima kandi naho ikindi bategura ni ibintu byo kuziganya no kuguranana ingene ba- baziganye bakaguranana duca dutegerezwa kubigisha ukungene eh, bazobikora eh, kugira biteze imbere tukabafasha no kugira amategeko agenga eh, uko kuziganya kwabo no kuguranana
Eh, birumvikana ko baronka ibiganiro bakaronka inyigisho impanuro none nka mwebwe ku bwanyu madame bwoyero watanguye iki gikorwa cyo guteramisha ibiganiro byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme wasanze aricyo gikorwa cyonyine wahamagariwe ko numva umengo hari ibikorwa byinshi cyane mukora uretse ibikorwa byo guteramisha ibiganiro gusa
Eh, ubwa mbere jewe eh, ko- ngishika ngaha mu giheta jewe nariyegereje cyane cyane abakenyezi hanyuma mu kubiyegereza twaraganira kandi nkabasanga ku mitumba nkababwira kugira ngo buguruke bave mu misozi bongere bajye habona kuko mu minsi yahera umukenyezi ntiyari afise aho avugira ijambo mbere n'ibyo by'iradiyo nibo babiyumva bisaba bati twebwe iyo twaba turonka aho tuvugira kuko benshi dusanga twacinijwe hanyuma ngiye rero mu mitumba natanguye kuza no kubigisha na bijya by'amategeko agi- agenga ingo n'imiryango hanyuma nkabigisha na bijya by'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme muri icyo gihe rero abakenyezi babifashe nka nkama hanyuma niho mu nyuma nanjye naca ntanga raporo eh, muri dushyire hamwe hama baronse radiyo rero baca bumva ko abakenyezi bo mu gihe tabayikeneye nicyo gituma baciye bayizana bayizanaho kuko abakenyezi bo mu gihe usanga berevutse kandi barakora n'imigambi itari mike yo kwiteza imbere ikindi nacyo bakora kandi Eh, barumva neza iyo umuntu abigishije na cyane cyane eh, nka bijya bijyanye eh, n'umukenyezi muri politike nacyo nyine turagikorerako abakenyezi rero ugaca usanga barashima yuko batora bakongera bakitoza ikindi bashimye ni uko bategerezwa kuza baritaba amanama ahabereye hose hama icyo rero abakenyezi eh, niho baca batangura kuza baratanga eh, eh, ah, ibi- ibi- im- bahuza ibyiyumviro bavugana ukungene inyigisho bari barose ko icyo gihe twashoboye kuzitangira hamwe n'abagabo eh, bari kumwe abagore n'abagabo kandi bubakanye hanyuma baca batangura kuvuga ukungene abagabo babo bahindutse kubera ibiganiro umuntu inyigisho nari nabahaye twongeye kubashimira cyane rwose madame marie gorete bwoyero aho ku ijwi ry'umukenyezi mu burundi mu ntara ya gitega mu giheta turabashimiye cyane ku kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi baba mu mahanga diaspora work for mercy naryo nyene riri mu bikorwa byo kugerageza gufasha guteza imbere ah, no gushigikira umukenyezi n'umwigeme aho ari hose muri iyi minsi yo guharanira ineza y'abakenyezi mu kurwanya amabi bakorerwa ishyirahamwe diaspora works for mercy ryo riri mu bihe bikorwa muri iki gihe
Eh, murakoze cyane mupasone oriyana kumpereza ako kanya turiko turarondera guteza imbere imibereho y'umukenyezi kurwanira amabi amukorerwa no kuyamirira kure kugira ngo umukenyezi ashobore kwishira yizanye ariko muranyumve neza barundi barundi kazi n'abakenyezi twese Ah, ndaza kuvuga ku bijyanye n'umukenyezi mu- musanzwe muzi yuko umukenyezi ni umufasha ntabwo ari umukozi hari abagabo benshi n'abashingantahe batarategera itandukaniro rya hagati y'umugore kuba umufasha wabo cyangwa se kuba umukozi wabo murantunga kubera turi mu bintu bya agenda aribyo bintu bijyanye n'igitsina hariho n'abakenyezi bafata abagabo babo nk- nk'uko atari umutwe w'urugo ivyo tumaze- iyo tumaze kubicangatiranya rero uca usanga bizana amabi kandi ayo mabi agacagwa ku mukenyezi n'abana ari twebwe rubanda rugufi rero icyo nubona ah, twebwe muri diaspora works for mercy turagomba kuba kugira ngo turandurane n'umu- n'imizi ibituma izi ngorane zihaba ati izi ngorane zihaba kubera iki icya mbere kihaba kubera iki umugore kenshi usanga iyo ataca afite azera akantu kose ku mugabo ah, umugabo akavuta utuvuta akazotwisiga duhawe n'umugabo eh, agahuza kazokwambara kaguriwe n'umugabo ibyo rero bigatuma twabonye ko bice bituma umugabo asuzugura umugore umugore nawe akaba ari munsi y'umugabo akabona ko atabonye ati umugabo atarimo atubaho muri diaspora works for mercy dukangurira abakenyezi guhaguruka kugira ngo babe autonome kugira ngo bashobore kwibako turabahamagarira n'ubu- nk'abantu tu- tubaha imirimo kugira umugore ashobore kugira amafaranga ah, bijya mu zenyari activite qui genere de revenu Eh, mbese ibikorwa byinjiza amafaranga ashobora gufasha umukenyezi ah, kuko twarasanze n'abakenyezi benshi usanga umukenyezi yirirwa adakurimira nk'undi muntu kugira ngo atunge urugo ariko ibyo nabyo niyo byamamo twebwe rero icyo dukira tumuha inguvu Turi- turi mu majyambere yo kugira ngo tubahe ubu- uburyo bashobora kurondera utuntu duto duto mwarabonye twa- hariho abakenyezi twashyize mu mashuri yo kwiga gushona baba bamaze gushora tukabaha imashini kugira ngo bagende nabo bagire umugambi wabo bagire icyo binjiza mu rugo bafashe umugabo wabo guteza imbere urugo nk'uko kuko murazi yuko urugo rugi- rugigwa na babiri rero nashaka yuko umukenyezi n'umushingantahe kubera turi kuvuga ibijyanye n'igitsina nibabanze bu- twubahane duhana agaciro umugore afashe umugabo mu bikomeye no mu- no mu bito bito noneho tumaze guhana agaciro bose duca tuba- um- tuba tuba amagiriranire kandi icyo gihe duca tutanga agaciro mu rugo umugabo akagira agaciro umugore akagira agaciro umwana nawe akaza arushiriza kubera ari mu burundi bwinshi umugore rero shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwayashyize hamwe ni fasil gebeyeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije